turashimye ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi muri uganda ni kuri voice of muhabura kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icenda i kisoro ikaze makuru yo muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na diane nininahazwe impunzi zahungiye mu ikambi ya kanyarucinya iri muri teritwari ya nyiragongo murasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo zihangayikishijwe n'ibisasu bikomeje kurwa mu icungararo y'ikambi yabo ejo haturikiye bitatu byaduteye ubwoba twabuze niba turava he nanga tuje he kubera twahunze amasasu naho tugeze tenagari kwadusanga antukana ikibazo kitubangamiye cyane ahubwo twabuze niba turaba bande uyu ni julien sibomana ni umwe mu mpunzi bari mu ikambi ya kanyarucinya muri afurika y'epfo naho abarenga mirongo umunani barokotse mu bikorwa byo gucukura ubutare bidaciye mu mategeko bazohanwa bitangazwa n'ubutegetsi bw'ico gihugu muri intambara ya Israel na Hamas Qatar yemeza ko amasezerano y'amahoro ari hafi yo kuboneka ido n'ido yano makuru yose duce ku masonga ni mukanye sase musangwa ikaze nongere ndabaha ikaze inshuti bakunzi bacu amakuru yacu tuyahera ku mugabane wa afurika neza na neza muri afurika y'epfo abajejwe gutabara baraye bashoboye kuvana mu kuzimu ibiziga mirongo itatu na bitandatu by'abantu baguye mu bikorwa byo gucukura ubutare biciye mu nzira zitemewe n'amategeko abari bagihumeka ni mirongo umunani na babiri ubutegetsi buvuga ko babwirizwa guca bahanirwa ibyaha byo kwimba ubutare biciye mu nzira zitemewe n'amategeko fidel niyo ngabo igipolisi cyavuze ko abarokotse bose bazokurikiranwa n'ubutungane ku vyaha vy'uko bacukuye ubutare mu buryo butarekuriwe n'amategeko hisunzwe kandi amategeko agenga abinjira mu gihugu igipolisi catanguye igikorwa co gukura abari mu kibanza gicukurirwamo ubutare mu kwezi k'umunani mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane carahagaritse guha ibifungurwa n'amazi abari muri ico kibanza mu kiringo c'amezi atari make hari mu kigoro ko gutuma basokoroka ku nguvu bavuye muri ico kibanza kugira bahagarikwe mu gikorwa co gufatira ingingo zikomeye abacukura ubutare mu buryo butarekuriwe n'amategeko abandi bagabo amajana n'amajana n'ibindi biziga by'abantu batari bake baracafatiwe munsi y'ubutaka nk'uko byatangajwe n'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'abacukura ubutare iryo shyirahamwe ku munsi wa mbere ryarerekanye amasanamu y'ibiziga by'abapfuye n'abarokotse mu kibanza gicukurirwamo ubutare basigaye bari ku magufa kubera ikigoyi igikorwa co gutabara abafatiwe muri ico kibanza kizobandanya mu kiringo c'iminsi itari mike igipolisi camenyesheje ko kizotanga kira munsi ibitigiri bishasha vy'abatabawe n'ibiziga vyatowe fidel niyongabo urakoze tugume ku mugabane wa afurika umugambwe uri ku butegetsi muri zimbabwe zanu pf ushaka kongera imyaka ibiri ku kiringo ca president w'ico gihugu emerson mnangagwa kugira ngo ategeke igihugu kugera mu bihumbi bibiri na mirongo itatu n'ubu ni fidel niyongabo nta birengaho umuvugizi wa zanu pf yatanze ku kugene ivyo vyoba canke nimba hoba uguhinyanyura ibwirizwa nshingiro kugira birekurire munangagwa afise imyaka mirongo umunani n'ibiri kubandanya ayobora zimbabwe gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu ibwirizwa nshingiro rya zimbabwe ritegekanya ibiringo bibiri gusa vy'imyaka itanu kiringo ca kabiri ca perezida munangagwa ari naco ca nyuma kizorangira mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'umunani farayi marapira umuyobozi ajejwe gutangaza amakuru w'umugambwe zanu pf yabwiye itororokanizo ry'amakuru ryo mu bwongereza reuters ko ikibazo co kuguma ku butegetsi k'umukuru w'igihugu cumvikanywe ko n'umugambwe uri ku butegetsi abajijwe niba ari ukuvuga ko bizosaba ko ibwirizwa shingiro rihindurwa mu ntumbero yo kwongereza ibiringo vy'umukuru w'igihugu gushika ku myaka indwi marapira yishuye ko atangingo irafatwa ku buryo bizogenda perezida wa zimbabwe emerson mnangagwa yatangaje ku mugaragaro ko azoshikiriza ubutegetsi niyo ikiringo ciwe caranga kirangira yamara icyiyumviro cyo gukuraho ibiringo by'umukuru w'igihugu carashikirijwe kugira cihwezwe mu ikoraniro ry'umugambi uri ku butegetsi za NPF mu kwezi kw'icumi mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye nari nabice ku masonga nk'itangura qatar yemeza ko ibiganiro vy'amasezerano yo guhagarika ingwano hagati ya israel no mu rwi hamas wo mu ntara ya gaza bigeze ku ntambwe za nyuma kandi ko impande zompi ziri hafi yo gushika ku masezerano fidel nyongabo umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa qatar majed al ansari yagabishije ko abantu borindira gushika amasezerano atangajwe Qatar Misiri na Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyarayoboye akigoroka amaze amezi atari make kagenewe kugerageza guhagarika ingwano ibiganiro kuri uyu wa kabiri mu gisagara ca Doha bishimikiye ku bintu vya nyuma biri muri aya masezerano perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden kuri uyu wa mbere yatangaje ko amasezerano hagati ya israel n'umugwi hamas ari hafi yo gushikwako mu ijambo yashikirije mu nyubakwa y'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa amerika perezida biden yatangaje ko aya masezerano yotuma abagizwe imbohe barekugwa ingwano igahagarara mu gihe umutekano wa israel wokubahirizwa yasiguye kandi ko ayo masezerano yotuma kandi imfashanyo igenewe abanyapalestina basinzikajwe bikomeye n'ingwano yatangujwe n'umugwi hamas yongerezwa Fidel hagati aho umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi mu Budagi Boris Pistorius yarayashitse muri Ukraine agenda ico gihugu mu ntumbero yo gushigikira uh, Ukraine mu rugamba irimwo rwo kwivuna ibitero vy'Uburusiya Fidel urugendo rwa Pistorius rubaye mu kiringo kiri munsi y'indwi imbere y'uko perezida aherutse gutsinda amatora muri amerika donald trump arahira mu mabanga yo kuyobora amerika ni mwihe kandi hari ibibazo ku kugena imigambi ya amerika ku vyerekeye ukraine ishobora guhinduka ku ntwaro nshasha ya trump muri ico gihe abategetsi bo mu ntara zitandukanye zo mu burusiya kuri uyu wa kabiri batangaje ko ukraine yakoze ibitero bikomeye ikoresheje drone mu bice vyaho harimwo intara ya saratov aho buramatari waho roman busargin yatangaje ko ibintu vyononekaye mu bibanza bibiri birimwo amahinguriro mu bisagara biri hafi yaho vya Saratov na Engels ako karere karimwo ikibanza c'indege z'ingwano zikomeye cane kandi zishika kure cane z'Uburusiya mu ndwi iheze igitero ca Ukraine carasambuye ikibanza kibikwamwo ibitoro bikoreshwa n'izo ndege z'ingwano Fidel Nyongabo urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawuheje kudushikiriza aya n'ayandi abakunzi b'ijwi rya Amerika bashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vowa akaburungu com adresse ya youtube yacu instagram facebook na x ni vowa radio yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya afurika amakuru yacu yo mu karere k'ibiyaga binini vya afurika tuyahere mu rwanda aho umunyamategeko gatera gashabana ahagarariye abasigwa banyakwigendera asina paul rwigara yasavye ejo sentare yungururizwamo imanza kutakira ikirego c'igisagara ca kigali avuga ko sentare idafise ububasha bwo kuburanisha urwo rubanza kuko ico gisagara ca kigali catsinzwe inshuro zibiri ku mpamvu zimwe kibandanya kwanka gushira mu bikorwa ivyemezo vy'iyo sentare eric bagirubusa atubandaniriza ino nkuru umunyamategeko gatera gashabana yavuze ko urukiko rw'ubujurire rutaburanishije urubanza kuko umujyi wa kigali warutsinzwemo kabiri ku mpamvu zimwe n'ubwo umwanditsi mukuru yemeye kwakira iki kirego gashabana yavuze ko inzitizi abo kwa rwigara batanze igomba gusuzumwa kuko ari ndemyagihugu yasobanuye ko muri uru rubanza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu rwigara yatsinze akarere ka nyarugenge ubu kasimbuwe n'umujyi wa kigali baburaniraga mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge rwari rwategetse ko akarere ka nyarugenge kagomba kwimura rwigara mu buryo bwubahirije amategeko avuga ko icyo cyemezo cyabahinda kuko ariko havuka ikibazo cyo kugishyira mu bikorwa rwigara amaze gupfa abazungura be basabye guhabwa ingurane n'indishyi z'akababaro urukiko rwanzuye ko bifite ishingiro rutegeka akarere ka nyarugenge gushyira mu bikorwa icyo cyemezo umujyi wa kigali wajuriye mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri urukiko rukuru narwo rwemeza ko ubujurire bwawo nta shingiro bufite rutegeka ko urubanza ruguma uko ruri gashabana akavuga ko basanga ibyemezo by'inkiko zombi byarashingiraga ku mpamvu zimwe yasobanuye ko bitari ngombwa ko uru rubanza ruburanishwa mu mizi ku bujurire umujyi wa kigali watanze ashingiye ku itegeko rigena ububasha bw'inkiko umwanditsi mukuru wakira iki kirego yashingiye ku kuba ikiburanwa gifite agaciro karengeje miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amafaranga umunyamategeko gashabana akavuga ko ibyakozwe n'umwe umwanditsi mukuru yumvikanisha ko umujyi wa kigali utatsinzwe ku mpamvu zimwe bidashingiye ku mategeko inzego zabanje zasuzumye ingingo zijyanye no kwimura abantu ku nyungu rusange zanzura ko rwigara timwe mu buryo bukurikije amategeko ikiburanwa ni ikibanza cyari gifite nimero mirongo itanu n'umunani mirongo itandatu nyuma haje kubaho impinduka gihabwa izindi nomero nk'uko gashabana bisobanura giherereye mu mujyi rwagati cyubatsemo igorofa rirerire ry'ikigo gishinzwe imisanzu y'ubwiteganyirize bw'abakozi ahitwa peyaje gashabana ashingiye ku byemezo by'inkiko agasaba ko inzitizi urukiko ruyakira rukazemeza ko rudafite ububasha bwo kuburanisha uru rubanza abahagarariye umujyi wa kigali barimo umunyamategeko bonane nyangezi babwiye urukiko ko impamvu batanze ubujurire bwabo basanga umujyi utaratsinzwe ku mpamvu zimwe mu nkiko zabanje nabo bemera ko nyuma y'aho akarere ka nyarugenge gatsindiwe ku rwego rwa mbere ntikajurire urubanza rwabaye itegeko bemeza ko rwigara yasabye ko icyemezo cy'urukiko cyashyirwa mu bikorwa ariko ntibishoboke ku buso bugibwaho impaka umujyi wa kigali ukavuga ko hari ikibanza gifite nomero mirongo itandatu n'umunani mirongo ine na karindwi abawuhagarariye bakavuga ko umucamanza yarengereye agasuzuma ibyo atari yasabwe ari naho bashingira bemeza ko batatsinzwe kabiri bavuze ko ikijyanye n'ubuso bw'ikibanza batari bakiburanyeho nyangezi na mugenzi we basobanura ko mu rukiko rukuru harebwaga niba icyaburanwaga ku rwego rwa mbere aricyo cyaburanwaga ku rwego rwa kabiri kuko umucamanza yaremeje ko imihango yo kwimura rwigara itubahirijwe basanga umujyi utari guhatirwa kugishyira mu bikorwa aho kubanza gukosora iyo mihango urukiko rwabajije icyakurikira igihe inzitizi ya gashabana yaba ifite ishingiro cyangwa yateshwa agaciro yasubije ko ibaye ifite ishingiro umujyi wa kigali wategekwa kwishyura abo kwa rwigara akanengeraho indishyi z'akababaro n'amafaranga y'igihembo cye mu gihe yateshwa agaciro urubanza rukaburanishwa mu mizi ikibanza kiburanwa mu nkiko zabanje rwigara n'abazungura be batsinze umujyi wa kigali utegekwa kwishyura amafaranga abarirwa muri miliyoni magana cyenda mu bihe bitandukanye umugore wa nyakwigendera adeline mukangemanyi rwigara yakunze kumvikana avuga ko umutware we yazize aka kayabo n'ibindi bishyuzaga leta icyemezo kikazafatwa mu mpera z'uku kwezi niba nta gihindutse eh bagira urusajwi rya amerika i kigali ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yacu arabandanya ibisasu bitatu byaraye biturikiye iruhande rw'ikambi impunzi ya kanyarucinya iherereye muri teritwari ya nyinangongo mu burasirazuba bwa kongo abacumbikiwe muri iyo kambi bemeza ko ibi bitabaye ubwa mbere bakavuga ko ubuzima bwabo buri mu kaga jimmy shukurani bakomera aha turi ni muri lokalite ya kibati iherereye muri teritwari ya nyiragongo aka gace kazengurutswe n'inkambi nyinshi zirimo iya kanyarucinya n'iya don bosco zose zicumbikiye impunzi zahunze imirwano ziturutse muri teritwari ya rucuru na masisi zihunga gushyamirana hagati ya faridese na m makumyabiri na gatatu kuva mu masaha ya mu gitondo ingabo za leta FARDC iterwa inkunga n'imitwe ya wazalendo zatanaga mu mitwe n'abarwanyi b'umutwe wa M makumyabiri na gatatu iyi mirwano irabera muri grupema ya Kibumba mu birometero bine gusa uvuye mu nkambi ya Kanyarucinya gutana mu mitwe ku mpande zombi byatumye ibisasu na za bombe biterwa muri iyi lokalite ya Kibati yegerana neza n'inkambi ya Kanyarucinya ubuyobozi bwayo bwatubwiye ko kugeza ubu iyi nkambi icumbikiye imiryango igera ku bihumbi ijana na mirongo ine n'icyenda aho abayicumbikiwemo bose bakaba kabakubiye bihumbi magana inani. Abaturage twasanze aho ibi byabereye baratubwira uko byagenze.
Kufuatana na gisi tunaona yote ni magumu yenye tuko hapo.
Ibyo turi kubona ahangaha biteye agahinda cyane, twarahunze ariko dutangiye kubona ibisasu biri kugwa hirya ahangaha hamwe n'iyi nkambi yacu. Byahaguye twese tugira ubwoba kuko hari ku manywa. Amahirwe twagize ni uko aho byaguye nta bana bahakiniraga, naho ubundi biba byabahitanye. Leta ni umubyeyi wacu kandi twizera ko igomba gukora ibishoboka ibi bibazo bikarangira, kuko ntabwo dushobora kwihanganira ibi bibombe biva bikadusanga mu nkambi. Bitabaye bityo abacu bahashirira kandi ntacyo tuba twungutse kuba ibisasu birimo kugwa hafi y'ahantu nk'aha hahora imbaga nyamwinshi bitera icyoba gikomeye abahakorera ibikorwa byabo bya buri munsi cyane biganjemo impunzi ahanini zaturutse muri teritwari ya rucuru uyu ni bwana julien sibomana umugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine dusanze iwe mu nzu yicaye n'umuryango we byaduteye ubwoba twabuze niba turava he nanga tuje he kubera twahunze amasasu naho tugeze tenagari kwadusanga antukana ikibazo kitubangamiye cyane ahubwo twabuze niba turaba bande ibibazo birakomeye kugira ngo amasasu gabe gari kugwa mu nkamba ahantu twahungiye tuzi ngo hariho umutekano nyuma ibisasu bidusangemo none ikibazo kimwe kitubangamiye twabuze ahandi aho turerekera ahangaha caguye mu nkambi ariko twagize imana kigwa impande ntabwo cisha abantu benshi nka kira caguye isake donc wumva yuko ejo n'ejo bundi ibi bisasu bikomeje kuja biragwa ahangaha muri ino nkambi ejo twazahata ubuzima tw'impunzi ndetse n'abaturage duturanye n'abantu twasanze batwakiriye kuba iyi nkambi ibarirwamo umubare munini w'impunzi ubwoba ni bwinshi haba mu bayicumbikiwemo ndetse n'abaturage basanzwe baturanye nayo bwana jackson kahembe muneza avuga ko ibi bisasu bishobora gutera ibibazo mu buryo butandukanye cyane ko kuri we bigoye ko abaturage babasha kubaho badashakisha imibereho hari icyo asaba ubuyobozi ubwoba dufite iyo barwanye abana bacu bari gupfa amasasu gakabagwaho amabombe gakabagwaho ubwo ubwoba dufite ni izo mfu ziri kujya ziraboneka itateguwe mu nkambi ugasanga tubonye ibirema byinshi amabombe gabaguyeho batiteguye ko hari uri kuja guhaha ugasanga ntacaja guhahira abana hejuru y'ibyo bibazo by'intambara hafi y'inkambi bwana abisitiri nawe wahunze imirwano avuga ko kuba muri iyi minsi inkambi z'impunzi zibasiwe n'ibisasu bituruka mu bice biberamo imirwano byagakwiye gutanga isomo ku buyobozi bwa kongo gushaka umuti urambye kuri iki kibazo cyane ko abakorwaho nacyo ari abahunze imirwano ubwoba dufite hejuru y'amasasu n'amabombe ari kujya agwa eh, hafi y'inkambi no mu makambi ni uko ibibi byabaye mu nkambi za, za mugunga za rusayu bishobora kongera kutubaho muri izi nkambi abantu twahungiyemo hano hafi ya kanyarucinya cyagombye gukorwa vuba na bwangu ni uko leta yacu yagombye kudufasha yagombye kudufasha ikivuna umwanzi yamara kwivuna umwanzi tugataha iwacu tugakomeza ubuzima busanzwe ahantu hari proteje ahantu hari kure y'amadifense kugira ngo tutaba sible nouvelle sible y'ibyo twahunze inzego za leta zishinzwe ubutabazi ndetse n'iza gisirikare zahise zisesekara aho ibi bisasu byaguye ubwo ubushakashatsi bwasozwaga mu masaha y'umugoroba izi nzego zumvikanisha ko n'ubwo ibi bisasu byaguye ahantu haba imbaga nyamwinshi nta wakomeretse cyangwa ngo ahitanywe nabyo gusa inzego za leta zagaragaje impungenge zo kubona ibisasu byaterwa ahantu nk'aha ijwi rya amerika yagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa fardc ngo tumenye neza uwaba wateye ibyo bisasu ariko ntabwo byadukundiye twahamagaye koloneli guillaume njike kayiko umuvugizi wa faridese mu ntara ya kivu ya ruguru ariko ntiyadusubije kugeza ubwo twateguraga inkuru mu itangazo ryasohoye ku mugoroba sosiyete sivile yo mu teritwari ya nyiragongo yavuze ko ibi bibaye ku nshuro zigera kuri ebyiri mu cyumweru kimwe gusa kuva aho imirwano hagati ya faridese na m makumyabiri na gatatu yuburiye muri komine ya kibumba muri iryo tangazo kandi jean claude mambo kawaya umuyobozi w'iri shyirahamwe yumvikana asaba inzego za leta cyane za fardc ko ariyo bwabaga mu kurandura umutwe wa m makumyabiri na gatatu ndetse bigakorwa vuba na bwangu jimmy shukurani bakomera ijwi rya amerika igoma
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya eh, n'amakuru tubafitiye muri kano kanya umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane wabaye umwaka wabayemo amatora menshi cyane mu mateka aho ahatari hake ku isi abanyagihugu bikuye ko abategetsi babo bari bahasanzwe ayo matora ariko yasize iryahe isomo ku isi ino nkuru yateguwe n'ijwi rya amerika murayisomerwa na thierry ndayishimiye i kigali mu rwanda ibihugu birenga mirongo irindwi birimo abanyagihugu bagera kuri miliyari zine baratoye ababayobora mu bihugu nka byose biteye imbere no mu bihugu biri mu nzira y'amajambere hatari hake ibintu ntibyagenze neza ku bari basanzwe bari ku butegetsi nk'uko byatangajwe na rachel kerenfield ayoboye ikigo kijejwe guteza imbere amahoro mu makungu kiri washington dc uhereye mu buhindi leta zunze ubumwe za amerika ugashika mu buyapani ubufaransa n'ubwongereza abanyagihugu bari barambiwe n'ibibazo by'ubutunzi n'umutekano muke mu makungu bariyamiriza byamirije abategetsi bari bahasanzwe amatora mu bihugu bimwe bimwe nka mozambique muri afurika na georgia ku mugabane w'uburayi yaranzwe n'imyiyerekano ikomeye mwarimu kasimido yigisha ibyerekeye ibibazo mu makungu kuri kaminuza yo muri leta ya georgia muri leta zunze ubumwe za amerika yanonosoye ibijanye na demokarasi yatangaje ko umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane wabaye umwaka mwiza cyane ku banyepolitike batsimbataye cyane ku mico n'imigenzo bya kera mu bice bitari bike byo ku isi mu gihe wabaye umwaka mubi cyane ku bayobozi b'ibihugu bari bahasanzwe uyu muhinga mu bya politike yavuze ko umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane wabaye kandi umwaka mubi cyane kuri demokarasi ku isi rob ford wo muri kaminuza ya manchester mu gihugu cy'ubwongereza yatangaje ko kuba abanyagihugu bari bashavuriye ababayobora byatumye n'ibintu bitari bike harimo ibiciro by'ibintu bya nkenerwa bija hejuru cyane simasha ayoboye ikigo ikigo kijejwe gufasha mu bijanye na demokarasi n'amatora gifise icicaro ku mugwa mukuru w'ubusweda stockholm yatangaje ko amatohoza yakozwe mu makungu yerekana ko demokarasi ari ikintu abantu babandanya gushigikira cane ko yamara ibitigiri by'abayishigikiye bigabanuka umuntu ababajije ukugene bashimishijwe na demokarasi yabo simasha agira ati abanyagihugu barashaka demokarasi barakunda ivyumviro vyayo yamara mu gihe bayibona iri kwishigwa mu ngiro hari igihe usanga babona ko itubahiriza ibyo baba biteze ko ibarangurira ku mugabane wa afurika muri afurika y'epfo urugero rw'ubushomeri ruri hejuru cyane hamwe n'ubusumbane bukomeye cyane ku bijyanye n'amikoro y'abanyagihugu byatumye umugambwe uri ku butegetsi anc utakaza bikomeye icyizere cy'abanyagihugu uwo mugambwe waratakaje amajwi menshi cyane mu matora yabaye mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uheze wategerejwe kugira urunani n'imigambwe itavuga rumwe na leta kugira ngo ubandanye kuyobora igihugu abayobozi bari ku butegetsi baratsinzwe kandi mu bihugu bya botswana senegal na ghana muri botswana abanyagihugu bariyamirije umugambwe wari umaze imyaka mirongo itanu n'umunani uri ku butegetsi muri namibiya umugambwe uri ku butegetsi swapo waratsinze amatora yabaye mu kwezi kwa cumi na kabiri yamara watsinze n'amajwi ari hasi cyane muri mozambike naho nyene ubutegetsi bumaze igihe kinini buri mu minwe w'umugambwe umwe frelimo uyu mugambwe umaze imyaka yababa mirongo itanu ku butegetsi wemeza ko watsinze amatora y'uno mwaka abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu yamara baransi ibyavuye muri ayo matora bemeza ahubwo ko venansiyo mondirane atavuga rumwe na leta akaba yaje ubwa kabiri mu majwi ariwe yayatsinze mu gihe amatora yo muri ico gihugu yakurikiwe n'imyiyerekano y'abanki ibyayavuyemwo kwa kunu wamahi yigisha iby'amahoro no gutorera inyishu amatati kuri kaminuza ya amerika iri washington dc asanga uwatsinze afise igikorwa co gushira hamwe impande zose zirimwo izitemera ibyavuye mu matora mu ntumbero yo kurinda amatati y'urutavanako
iyo utsinze ubwirizwa gukora ibishoboka byose ukunga ubumwe mu gihugu nizere ko azoshobora kubikora ntidukeneye kumva ikindi gihugu cyo muri afurika kija mu kaga
ku mugabane wa aziya mu buhindi umugambwe w'umushikiranganje wa mbere narendra modi waratakaje amajwi menshi cyane mu matora y'abashingamateka yabaye mu kwezi kwa gatandatu ku mwaka uheze wategerejwe kugira urunani n'iyindi migambwe kugira ngo ubandanye kuyobora igihugu ni mu gihe abatavuga rumwe na leta bongereje ingufu zabo inshuro zibiri mu bwongereza naho mu matora yabaye mu kwezi kw'indwi mu mwaka uheze abanyepolitike batsimbataye cyane ku mico n'imigenzo bya kera baratsinzwe mu matora nyuma y'uko bamaze imyaka cumi n'ine ku butegetsi umugambwe w'abakozi watsinze amatora n'amajwi menshi cyane no mu gihugu c'ubuyapani umugambwe uri ku butegetsi waratakaje amajwi menshi cyane mu matora yabaye mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze abanyagihugu bari bashavujwe cyane n'amaroregwa y'uwo mugambwe afatiye ku bunyonyezi bw'amafaranga y'igihugu mu bufaransa umugambwe hariyema nationale udashaka bimukira b'abanyamahanga ku butaka bw'igihugu waratsinze yatsinze inshuro ya mbere y'amatora y'abashingamateka mu kwezi kw'icumi na rimwe kwarangiye yamara uruna n'umugambwe uri ku butegetsi wagiranye n'iyindi byatumye uwo mugambwe urangiza mu kibanza ca gatatu mu nshuro ya kabiri y'amatora muri leta zunze ubumwe za amerika muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane donald trump yaratsinze amatora ya perezida yabaye mu kwezi kw'icumi na rimwe ibihugu bicuditse na amerika n'ibizirana nayo byiteguriye kubona ibyo umuperezida ashira imbere cane inyungu za amerika azokora mu kiringo ciwe ca kabiri umwaka twatanguye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu hazoba amatora y'imbere y'igihe mu gihugu c'ubudagi inyuma y'uko umushikiranganje wa mbere olaf scholz atakaje icizere mu itora ryabaye ku itariki ya cumi na gatandatu y'ukwezi kw'icumi na kabiri ayo matora ashobora kuzoba mu kwezi kuza kwa kabiri k'uyu mwaka amatora azoba kandi muri canada muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu umugambwe uri ku butegetsi w'umushikiranganje wa mbere Justin Trudeau waratakaje icizere mu banyagihugu inyuma y'imyaka cumi n'ibiri umaze ku butegetsi bw'amerika ubu nawe ni wa mwanya tuhashikiriza ikiganiro amerikana kigaruka ku byaranze amerika muri kahise ibiriko birayiranga n'ibizoyiranga thomas kamirindi niwe yaduteguriye amerikana y'uno munsi
mwaramutse neza imyaka ine irashize capitol ariyo ngoro y'inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika congress itewe igitero cyaguyemo abantu batanu barimo n'abapolisi cyasize cyononye capitol ku bintu bifite agaciro k'amadolari hafi miliyoni eshatu ntitukigarukaho ahubwo turebere hamwe muri make cyane icyo ubucamanza bwo ku rwego rw'igihugu bwakoze bigeze he bizagarukira he ikaze mu kiganiro amerikana anketi zatangiye rugikubita ku buryo ukwezi kwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe kwarangiye fbi ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha kurwanya iterabwoba no kurwanya ubutasi bw'amahanga muri leta zunze ubumwe za amerika yari imaze gufungura dosiye zirenga magana ane hejuru y'ubuhanga bwayo yifashishije na rubanda ibasaba inkunga y'amakuru kugera ku isabukuru ya kane y'igitero tariki ya gatandatu y'ukwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu abantu igihumbi na magana atanu na mirongo inani na batatu bari bamaze gushyirwaho ibirego bijyanye n'amategeko mpanabyaha yo ku rwego rw'igihugu abarenga igihumbi bemeye ibyaha izi anketi nizo za mbere nini cyane mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika abaregwa bakurikiranyweho ibyaha bitandukanye biva ku biremereye nko gutera n'intwaro zo kwica kugera ku byoroheje nko kwinjira muri capital nta ruhushya rwemewe n'amategeko abari muri iki gice cya kabiri nibo benshi cyane bagera kuri mirongo itandatu ku ijana ababuranishijwe bahamwa n'ibyaha bahawe rero n'ibihano bitandukanye ikiremereye kugeza ubu ni igifungo cy'imyaka makumyabiri n'ibiri urukiko rwagihaye uwitwa enrique terio yahoze ari umukuru w'umutwe witwa proud boys uvuga ko ubwoko bw'abazungu bwugarijwe kandi ko ari bwo bugomba kuba hejuru y'andi moko yose mu byaha urukiko rwahamije torio n'abari bamwungirije babiri harimo icyo gukora igico kigamije guhirika guverinoma y'igihugu bakoresheje ingufu muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu abantu ijana na mirongo itandatu n'umunani bategereje gukatirwa abandi barenga ijana bategereje gutangira kuburana hari n'abagishakishwa bamwe guverinoma irabazi abandi ntibazi nk'uwo yashyiriyeho igihembo cy'amadolari ibihumbi magana atanu ku muntu wese uzatanga amakuru yatuma amenyekana kandi agatabwa muri yombi batanga ariko ibimenyetso biganisha kuri we hari n'abatorotse barahunga urugero barimo uwitwa Anthony vo w'imyaka mirongo itatu n'ibiri y'amavuko urukiko rwamukatiye igifungo cy'amezi icyenda rwamutegetse kwigemurira gereza mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane kugira ngo afungwe we ntiyabikoze ahubwo ahitamo kwiruka ajya gusaba ubuhungiro bwa politiki mu gihugu cy'abaturanyi cya canada avuga ko yizeye ko perezida Trump namara gusubira ku butegetsi azamuha imbabazi kugira ngo abashe kugaruka mu gihugu cye ijwi ry'amerika Trump yavuze kenshi ko koko mu isaha imwe izakurikira irahira rye azahita aha imbabazi bamwe mu bakurikiranweho ibyaha bishamikiye ku gitero cyo ku itariki ya gatandatu y'ukwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe kuri capitol abakurikiranwe mu nkiko ababona ate
iyo urebye itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere benshi bavuga cyane usanga bariya bantu bararenganye bikomeye
kuri Trump aba bantu ni imfungwa za politiki naho ku birego bimureba we ku giti cye umushinjacyaha wihariye jacques smith yamujyanye mu rukiko rwo ku rwego rw'igihugu amurega kurema igico cyo kwemeza rubanda ko yibwa amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri byabyaye igitero cyo kuri capitol mu kwezi kwa cumi na kumwe gushize Trump amaze gutorwa smith yabwiye urukiko ko ahagaritse kumukurikirana kubera ihame rivuga ko umukuru w'igihugu adashobora gukurikiranwa mu mategeko mpanabyaha igihe ari ku butegetsi umucamanza nawe yarabyemeye maze ku itariki ya makumyabiri na gatanu y'ukwa cumi na kumwe ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane aca iteka rihagarika burundu uru rubanza inshuti zacu iki kiganiro amerikana nta gihumurije mbashimiye ko mwagikurikiye maze rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
ejo igihe amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti bakunzi bacu aha niho amakuru yacu ya mbere ya kino gitondo abaye aragarukira kuri mikoro mwari kumwe na diana nini nahazwe yakoze nadia taha twari kumwe mu buhinga bw'ibyuma na etienne karekezi yaraduhagarikiye twemi ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose ahanje turaza gusubira amakuru yo ku mugoroba